sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akka ooltan hordoftoota keenya.
Sagantaa keenya dilbataarraa oduu addunyaatiin jalqaba.
Akka ooltan dhaggeeffattoota keenya oduu warraan isinitti mo'anii tigisti gammeeti. Doonaald Tiraamp kutaa Arizoonaa an sagalee lakkaa'uun ittiin xumuramin ammaa kaleessatti ture moohachuu neetworkoonni televizyiinii biyyattii sanbata xinnaa kaleessaa tilmaamaniiru. Kunis Riippablikaanonni kutaalee Swing State jedhaman kutaalee morkattoonni lamaan filannoo waliigalaa moohuudhaa murteessaa ta'uudhaaf irratti wal morkachaa turan hunda isaanii inni moohuudhaan akka xumuraman godheera. Pireezidaantiin aangoo gadhiisuudhaa jiran Joo Baayiden bara 2020 Arizoonaa keessatti injifannoo dhiphaa garuu murteessa ta'e galmeessuudhaan. Tiraamp pireezidaantii marsaa tokko qofa akka ta'an godhanii turan. Bal'inni fi ciminni Tiraamp deebi'anii amma ittiin mo'atan abbaan qabeenyaa beekamaan kun sagalee uummataa kutaa hundaa keessaa sagalee miliyoona afuriin injifachuu agarsiisaa kun immoo karaa paartii dimookiraatotaa rifaatuu guddaa uumeera. Riippablikaanonni seeneetii biyyattii sagalee caalaa argachuudhaan to'ataniiru mana marees mo'achuun isaanii akkan oolletu tilmaamamaatti jira. Tiraampiif oduu gammachiisa biraanaan dhufe masaraa mootummaa biyyattii Waayit Haawus irraayi pireezidaantiin amma aangoorra jiran Baayiden roobi dhufuu kana Tiraamp Waayit Haawusitti affeeraniiru. Tiraamp garuu bara 2020 injifatamanii turanis takka moo'ameera odoon jedhin hafanii affeerraa akkanaa aadaa siyaasaa biyyattii ta'e kanallee Baayideniif odoon godhan hafuun isaanii yaadatama. Filannoo sadaasa shanii kana moo'uun Tiraamp Ameerikaan waggoota kudhanii fi sanii ol dhufaniif. warra siyaasa mirgaa jedhamu leellisaniin to'atamuuf deemushii agarsiisasii jedhameera. Dhiyaa Kaameruun keessatti sanbata xinnaa kaleessaa lafti mucucaatee karaa guddaa tokko erga liqimsee booda hojjettoonni qarqaarsaa reeffa namoota kudha lamaa argachuu isaanii hoogganaan naannoo sanii ibsanii namoota lubbuudhaan hafan argachuudhaaf abdiin akka hin jirres beeksisaniiru. Akka televizyiiniin mootummaa CRTV jedhamu gabaasetti bulchaan naannoo OS ta'an balaan kun itti dhaqqabe Ogistin Ofonka namoonni baay'een achi buutan isaanii dhabamu reeffa barbaaduun ammallee itti fufuusaa ibsame. Mucucni lafaa karaa cirrachaa irratti kibxata darbee dhaqqabee hojjettoonni balaa tasaa maashinoota guguddoo fayyadamuudhaan daandicha qulqulleessuu yaalaa oduma jiranuu mucucni ambiraanis achumatti dhaqqabe. konkolaattonni sadii hundumti isaaniitu teechoo digdama digdama qaban shan annama jaha teechisuu danda'an akkasumas doqdoqqeewwan torba balaan sun hoggaa dhaqqabu karaarra jiraachuu isaanii ibsii hogganaan kun kaleessa baasan beeksiseera. oduu biraatiin ji'a tokko oliif sababa haleellaa israa'eliin qarqaarsi odoon seeniin naannoo turetti lammiileen paalestaayin kaaba gaazaa keessa jiran lubbuun jiraachuudhaaf dhiyeessii nyaataa harkatti hafte hirachaati jiran kaan beelaan huqqatanii naannoo san gadhiisanii gara magaalaa gaazaatti seenaniiru. akka maddi oduu ap gabaasetti hospitaalli achi jiru tokko daa'imman kumaatamaan lakkaawwaman hanqina nyaataatiin rakkataa jiraachuu gabaase hojjettoonni yaalaa beelli amma ammaatti dabalaa jiraachuu ibsan waraanni israa'el seenni ji'a onkoloolessaa irraa jalqabee naannoo kaaba kana keessatti duula cimaa geggeessatee jira kunis hidhattoota hamaas an achitti deebi'anii gurmaa'an hundeerra buqqisuuf erga jedhee booda. israa'el haleellaa itti cichuu kanaaf immoo sababni yeroo yaadni hiikoo guyyaa soddomaaf yuunaayitid isteetsi israa'eliif kennite oggaa dhihaachaa jiru kana yaadni hiikoo yuunaayitid isteetsi dhiyeessite israa'el qarqaarsi namoomaa gara gaazaa akka dabalu hayyamuu qabdi sun ta'uu baannaan maallaqa waraanaa yuunaayitid isteetsi israa'eliif kennitu daangessuu dandeechii an jedhu. dhumarrattis yuukireen dilbata irraa diroonii soddomii lamaan mooskoo irratti haleellaa raawwachuu maddi oduu rooyiters gabaaseera kunis erga waraanni kun bara 2022 jalqabee magaalaa guddoo raashiyaa irratti haleellaa dirooniidhaan raawwachuu qabde guddicha jedhameera balaliin buufata xiyyaaraa guguddoo magaalattii sadi irraa gara biraatti akka deebi'u dirqisiisu hooxinnaate namni tokko madaahunis gabaafameera. akka ittisni qilleensa raashiyaa ibsetti diroonii soddomii lama gara mooskootti balali'aa turan akkasumas magaalaa domodeevoo buufata xiyyaaraa guddaa of keessaa qabdu tokko keessatti kuffisu kantiibaan mooskoo serjee sobiyaaniin himaniiru diroononni gara mooskoo balali'aa turan soddomii lama barbaadaniiru waan jedhan sobiyaaniin dhaabbanni geejibaa qilleensaa federaalaa raashiyaa balaliiwwan xiyyaaraa buufata sadi'ii balalii gara biraatti akka jijjiires ibsaniiru. Hogganaan kun balaa guddaan akka hin geenye eeraniiru san booda buufanniiwwan xiyyaaraa sun hojii isaanitti deebi'uu dhaabbanni aaviyeeshinii raashiyaa hordofu tokko gabaaseera. Mooskoodhaa fi naannoo ishii keessa hoo xiqqaate uummata miliyoona 21tu jiraata. Mooskoon Istaanbulitti aanee Awurooppaa keessatti magaalaa guddoo uummanni baay'inaan keessa jiraatu. Oduu har'aaf qabnu kanumaa gara qophiilee keenyaa fanittan sin dabarsa ani tigist gammeeti.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya dilbata har'aa kan kibxata darbe geggeessame filannoo yuunaayitid isteetsi irratti fuulleeffachuudhaan gabaasaaleef. yaada uummataa nu dhaqqaban isin dhageessifna. filannoo pireezidaantummaa yuunaayitid isteetsi bara 2024 doonaald tiraamp injifachuu jiraattonni magaalaa diree dhawaa kan gabaasaan voa addis chakkol dubbise maal jedhan.
tolee galatoomaa maqaan kiyyaa abdulees aammeen anjaanii jiraataa magaalaa diree dhawaati. qamalaaris waan inni deeggaru ture ilaalcha isiin nama gurraachaa qabdurraa eegalee. nama gurraacha qabduu fi qabsoo namoota gurraachi biyya san keessa dabarsee dinagdee horachuurraa eegalee siyaasaa biyya san gaggeessurraa eegalee hawaasummaa oofachuurraa eegalee qabsoo gaariidha gootii jennee abdiirraa qabna ture itti aansuudhaanis mirgaa namoota karaa adda addaatiin biyya ameerikaa galeessan mirga isaaniitillee ni kabachiise qabsoo addaa goruu turte carraa filatamuudhaan waan hin argine baay'ee gaddinee jirra.
Maqaan kiyya Abdullii Shamsuddin Injaama jiraataa magaalaa Dirree Dawaati. Filannoo Ameerikaa waggaa bara 2017 deeggaraa Doonaald Tiraampiin ture. Sababni Doonaald Tiraampiis itti filadheef Jooyi Baayiden jiddugaleessa bahaa irratti jiddugaleessa addunyaa bahaa irratti lolli adda addaa akka ka'uu fi nageenyi akka hin jiraanne waan godhaniif jecha Doonaald Tiraamp. kana ni fura jee waan yaade jecha file lammaffaa fi qabxiin guddaan doonaald tiraamp itti filadheef itoophiyaa irratti qoqqobbiin adda addaa akka godhamu sababa ta'ee jira kanaas doonaald tiraamp ni fura jee waan yaadeef jecha doonaald tiraamp filamuu isaatti baay'een gammadee jira.
maqaa kiyya misira ibraahimiin jedhama jiraattu direedawaatti dhugaadha dorgommii biyya alaa keessa kan godhamerraa. lameen hirmaatanirra dubartiin islaamoo hottee hedduun gammada ture garuu dubartiin mo'uu dhabuudhaan xiqqishoo gaddaan dhaggeemu wanni isiin mo'uu qabdu jee kan inaan kaa'eef akka dubartitti akka biyyoolessaa akka bulchiinsa biyyaatti hiree guddaa dubartiin tun bulchuu akka dandeessu humna nu taate jeetii eeggannee turre kan lamata ammaas rakkoolee uummata biyya biraarraa baqattoota biyya biraarraa dhaqaniif qorannoo isiin gaggeessetti waa hedduudha busti jeetiin yaate. ummanni takka biyya takka irraa ka'ee oguu biyya takka dhaqee utubamuu hin qabu biyya hunda jiraachuu dande'a mirga isaanii kabajsiifachuu dande'a yoo isin jiraatte mirga isaanii kanaaf jiraachuu dhabuu isaanii alatti sirriitti ragaasisteeti bili isaan jiraachuu ni danda'an jeeti yaada akka biyyaatiinis namni biyya dhalate alatti kan biraa kan biyya biraa irraa dhufe kabajaa harkatee akka biyyatti dorgomuu ni danda'a waan ja'amu irratti silaa mirgisiin ni ifisama jeeti yaade hirmaattee mo'achuu dhabuudhaan hedduu gaddaan dhaggeeme carraa dhuftutti ni mooti jeetiin egaa kanaafuu wanni isii dinqifadhuuf kana galatooma.
doonaald tiraamp pireezidantummaa filatamuuf kan isaan geessise irra caalaatti yaada imaammata isaanii isaan kami akkasumas yeroo pireezidantummaa isaaniitti biyya keessaaf alaa qormaatileen yookaan didhaaleen isaan mudatan jiruu laata dhimma kanarratti yuunivarsiitii maayaamirraa dooktar ittaana habtee. waayilli keenya mitikkuu fiqaaduu dubbiseera.
doonaald tiraamp pirezidaantii ta'anii filatamaniiti jiru imaammatoota isaan dhiyeessantu isaan mo'achiise jechuuti dandeenya.
Akka daataan kaleessaaf har'a ba'aa jiru agarsiisutti sadarkaa tokkoffaa irratti kan gatii argate dhimma diinagdeeti. Sadarkaa lammaffaatti immoo waa'ee demokiraasiitti taanee waa'ee immigireeshiniiti. Waa'een Demokiraasii garuu sodaan bal'aan jiraatus namni baay'inaan kan gatii itti kenne akka daataatti kan fakkaatu waa'ee diinagdeeti.
Waggoota arfan darban kana keessatti uummanni Ameerikaa warra kanarratti mufate jechuuti dandeenya moo qaawwaatu irratti mul'ate?
Hawaasa demokiraatonni waggaa baay'eedhaaf irratti hirkatanii filannoo mo'aa jiran qaawwaan itti uumameera achirratti yennaa ilaaltee hawaasa gurraachaa afrikaa ameerikaanotaa hamma ta'ee dhiirarraas dubartootarraas tiraamp sagalee argateera. Duraanii haala baay'ee olaanaa ta'een argatu ture demokiraatonni warra laatiinoorraas akkuma kana. Kana jechuun gufannaanii xinnoo hin jedhamne hawaasota demokiraatiin irratti hundaa'u keessa jira jechuudha.
Kana booda bulchiinsa isaa keessatti maaltu isa mudachuu danda'a jechuutti dandeenya kan biyya keessaa.
Egaa barrii amma Tiraamp itti dhufee aangoo qabachaa jiru bara isa duraanii inni beeku sana miti rakkoo rakkinoota haaraatu jira biyya kana keessa. Dhimmoonti inni himee ittiin aangoo qabate kun waa'een dinagdee namaaf akka waadaa seenetti hojjechuun salphaa waan ta'u natti hin fakkaatu. Sababiinsaa wantoota baay'eetti bubu'uutu irraa eegama. Taaksii muruun fakkeenyaaf hojii galiin biyyattii baay'ee gadi buusudha. Waan sana bakka buusu egaa taarifiidhanii guddisa. Taarifii biyya alaarraa mi'oota dhufanii biyyoota alaarraa waa fidatanii dhufan irratti taarifa godha jedheera garuu wantoonni suni ogeessota diinagdee biratti baay'ee waan jaallatamaa jiru miti. Kanaaf akkuma salphaatti akka inni jedhe kanatti namni hundumtuu diinagdeen yeroo gabaabaa keessatti salphataaf natti hin fakkaatu. Kana duwwaatu hin ta'in waa'ee immigireeshinii irratti yennaa fudhatte waan kana kophaasaa waan inni godhu miti. Hin yaadatta yoo ta'e yeroo wal falmanii koongiresii keessatti paartiin lamaan waliigalee waan inni seera tumee qopheessetu ture. Kanaaf deeggarsa demokiraatotaa isa barbaachisa waan sanarratti. Yoo isaanii Akkuma inni pirezidantummaa mo'ate seeneetiidhaaf koongiresii lakkoofsa guddaadhaan yennaa mo'ataniiru ta'e salphaa ta'uufii hin danda'a waan barbaade gochuun. Garuu wantoota kanarratti karaa salphaadha hin jedhamne waan isa eeggatu natti fakkaata.
Dhimmoota imaammata alaa ilaallatan irratti keessumaa dhimmi Yuukireeni fi Raashiyaa akkasumas waraanni biyyoota baha giddu galeessaa Israa'elii fi kan Hamaas, Libaanoon, Iraan irra jiran kun. Qormaata akkamitti ta'uu malu jechuutti dandeenya.
Qormaata cimaa itti ta'uunsaa waan hafu miti. Wantoonni kun sababiinsaa battala ani dhufee aangoo qabadhettiin loloota kanaa waraanota kana falatti godhee dhaabsisa kan jedhu waliin gaafa ilaaltu rakkinatti ta'uu danda'a. Garuu keessumatti kan Yukireeni innaa fudhatte kan warra kaanii caalaa wanti isaaf salphisu jiraachuu danda'a. Sababiinsaa Tiraampi hariiroo alaas. Hojii biyya keessaas akka inni itti yaadu tiraanzaakshinaaliidha. Maanni waa kennanii fudhachuu maallaa goota anaaf. Ani immoo kanan sii godha kan jedhu waa'ee siyaasaatiif waa'ee dippiloomaasii waa'ee gara caalu waa'ee nageenyaa irratti osoo hin ta'in qabeenyaa wajjin wanta wal qabatee jechuudha. Kanaafi Yuukireen gargaarsa isaaf kennamu irratti baay'ee dheekkamaa jira. Kanaan dura iyyuu pirezidaantii hin ta'in kanaafi. Deeggarsi Ameerikaan Yukireeniif kennitu Yukireeniin dhaabee jira mammaatti. Kanaaf deeggarsa Ameerikaan qabdu sana Tiraamp kanarraa dhaabu yennaa ta'e akkaataa itti inni waraana dhaabutu jiraata jechuudha. Maal jechuudha Raashiyaa waan barbaadde kennee fi Yukireeniin immoo dhaabbadhu jedhee waraana sana dhaabuu jechuudha. Kan kanarraa hafee karaansaa baay'ee bal'aa miti. Gama giddu galeessa bahaa yennaa dhufte kana caalaa dubbichi baay'ee walxaxaadha. Akkaataa itti inni Israa'eliin deeggaru balballi isaa baay'ee banaa yennaa ta'eyyuu warra kaan irratti aangoo akka kana hin qabaatu fakkeenyaaf akka Yuukireen kana aangoo irratti hin qabdu Ameerikaan. Asii garuu Israa'el duwwaa deeggaruu wanta ta'eefi warra Israa'eliin lolan irratti wanti Ameerikaan gootu baay'ee cimaa miti. Yoo lolaan injifatame irraa kan hafe gurmuun Israa'eliin lolu sun. Kanaaf giddugaleessa bahaa irratti gara caalu waan rakkinisa mudatu natti fakkaata.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsa kenniteef guddaa godheen galateeffadha ulfaadhu.
Galatooma.
Filannoo pirezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi injifachuu Doonaald Tiraamp ilaalchisee jiraattonni magaalaa Finfinnee gabaastuun VOA Tsahaay Daamxoo dubbiste maal jedhu.
Maqaan kankoo barataa Darajjee Naggasaati. Tiraamp filatamuun isaa. Karaalee ittiin Itoophiyaa fayyadu ni qaba. Karaalee ittiin miidhus immoo ni qaba. Hooggantoonni pirezidaantonni biyyoota Ameerikaa kan akka Joo Baayiden. Gaddiseentummaa irratti fakkeenya yeroo lolaa kaabarra ture irratti gaddiseentummaan mootummaa harka micciiruu waan adda addaa kunni ture. Doonaald Tiraamp garuu kanarratti xiqqoo. Gama biraatiin immoo rakkoon isaan qaban waa'ee warra adii leellisuu kanarratti xiqqoo warra kaanirraa addaadha. Hanqina waan ta'eef isaan kana odoo fooyyeffatanii jedheen san ilaala.
Maqaan koo Dagagaa Gammadaati. Doonaald Tiraampiin keenyifachiisaatiif gammadeera. Lola gara baatti adeemaa jiru kana baay'een isaatiif akka warra kaanitiin tooksik hin godhan yookiis immoo noo isaanii moor isaan wanta midileestii gara keessa deemaa jiran kanneen ni hir'isu jedhameetiin kan inni eegu waan ta'eef iyyuu yookiis immoo biyyoota lola baay'ee guddisana keessatti akka waliin kaaneef Doonaald Tiraamp. Xiqqoon qorsi jedhee abdii qaba waan ta'eef jechuudha.
Tolchaa daree lama Tiraamp mo'umsaa karaa tokkichaan adivaanteejii kennaa jecha. Kana jechuun lola biyya keenya keessa jiru kana meebii infuleenshaali waan ta'eef kana keessa seenee haala nageenya biyya keenya kana keessa jiru iddoo sirreessee qaleensa jireenya kana akka sirreessu infuleenshaali waan ta'eef haala saniin iddoo arreenji godhanii.
Luluma koonnan abdii Tiraamp እንደሚያሸንፍ እርግጠኛ ትራምፕ ማሸነፍ ለኔ ትልቅ ኢቫሉዌት ያደረጉበት
Lulu Mokonnonin jedhama. Tiraamp akka filatamu hawwii koo ture. Injifateera. Anis gammadeera. Keessumaa ejjennoonni fuudhaa fi heerumaa saala wal fakkaataa irratti qabu baay'een deeggara. Kunis aadaa fi amantii keenyaan safuu cabsuudha waan ta'eef ammas baraan ga'u isaaniitti dhimmichaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu jedheen abdii qaba.
Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Morodaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa wallisaa angafticha Ali Birraatiin jalqabna. Awaash.
Awaash nama jasiisu. Yaani biyya ofii nama rafeessu as kootu lagarraatti zamanii tole tole dagareetti. Silaa shaggariin bahaa shaggaritti koorafan isaanii silaa shaggariin bahaa shaggaritti koorafan isaanii silaa sibiran dhufaa. Sibiratti ijoollee lakkisaanii ijoolleen hin dubbattu shurrubbaa lashgoota nan dhugaattu. Bishaan maddi sababa ol turuuran mooga turuuraanii bishaan maddi sababa ol turuuran mooga turuuraanii tuttuutii na dhugaattu. Askootu lagarraatti zamani hammaa kenna gayaatti. Salaaleetan gulufaa jimmachuu na baasa karaan kuni salaaleetan gulufaa jimmachuu na baasa karaan kuni lolachuu ala gumaa maa waliin nu booya karaan kuni. Harraa keessa wallagaa wallagaa irra keessa siin darbaadhu. Haraageessa wallagaa wallagaa irra teessa siin darbaadhu ajuu bareedduu tana namusi daawwata siin abdadhu. Hawaash nama jasiisu yaani biyya ofii nama rafeessu as kootu lagarraatti zamani. Tole tole gagareetti. Allaattiin dirree daawwa foon malee lafee nyaati na jaatti. Allaattiin dirree daawwa foon malee lafee nyaati na jaatti. Magaaleen biyya tiyya na malee hin dubbisi na jaatti. rigaa namoori rigaa namoori rigaa kana maraaree rigaa namoori rigaa namoori rigaa kana maraaree yowaa namoori baatte niin dhufa samii keessa bararee. Hawaasni mancheessisu yaadni biyya ifi nama rafeessu as kootu lagarratti zamani hammaatee nagayaatti.
kan hordofaa jirtan qophii dhandhamanna muuziqaam sagalee ameerikaam sagantaa afaan oromoorraa isinii darbaa jirudha kadir martuutii fi saaliyaa saamii filannoo keenya itti aananuuti.
Suudhaaf jenna namna kunoo hambaan toppaan dhabii. Laggeen mataa babbaan iyyatu naaf na taatu garaan jabaatu. Mukkeen akka tannaatu kan wal jaallatee maddii qabu. Paappayyeen dabarsee kophaa koo jiraacha. Bishaan irra taa'ee bishaan iddee bacha. Bishaan irra taa'ee bishaan iddee bacha. Dadhabee jiraachuun sirna muksecha. Amma keessi dhabee ati naaf qoricha. Dhibee jaalalaatiif jaalala qoricha.
Askootu argetti gitti boqotti asilee jitti. Askoobaalee roobetti gitti asaasaa asilee jitti. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Askootu irra gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa.
Askootu askootu dabbasaa gadhiise hin sirbina.
Askootu askootu birrii fi shumbaa waliin sirbina.
Askootu jajjabaadha guyyaa nyaata yaaboo kan qabne daawwata.
Askootu askootu siituu baafanii waanti jaalladha.
Obboleessi jaalata afaan tokko seenaa kee dubbata. Yaa qulqulluu nama naaf taate akkuma kan naaf furamte harkaa fi harmaa. Deemuudhaaf kanaan ani wayii sabbaanan dadhabee. Barreessuudhaaf jennaa nama kunoo hambaan tokkoon dabee. Enkee hawween akka tadhabu namni falma ta'ee barbaaduu qabu. Farda jaalalaatiin yaadaan kunuunsiisa. Tolma wareessi na yaadaachisa. Lafaatee jirtu eenyutu na hambisa. Gubbaa jaalalaan saawwantu qabbaneessa. Inni yaada saaf saaniin haayisa. Garaa sirma taa'ee maaliin hin fayyisa.
Askoo shaashabanneetti yoo barbaadees kootu soodareetti. Boqonnee adaamatti wal fuudhanii gaala finfinneetti. Askootu irraa gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa. Askootu irraa gannaa shurrubbaa gadhiisi taphannaa.
Askootu askootu dabbasaa gadhiise hin sirbina.
Askootu askootu birrii fi shumbaa waliin sirbinaa.
Askootu jajjabaadha guyyaa nyaata yaaboo kan qabne daawwata.
kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga na jaallatte anuus hin jaalladhaa jaarsa biyyaa ergeen dhufee si fuudhadhaa jedha Yoosiif yaadata milkaa'i.
Ergaana jaalattee anuun sun jaaladha jaarsa biyyaa ergee dhufeessi fudhadhee. Kan baatu kiisii koo kan nyaatu niitii koo emuuga beratti hintalloo sukkuma jaalatti. Askooyaan talaadhaa saa shurrubbaa kee kottu naga keessi yarra mootaraa kee Askooyaan talaadhaa saa shurrubbaa kee kottu naga keessi yarra mootaraa kee Askooyaan talaadhaa ijaareen ijaara diigaa Askooyaan talaadhaa taafiin kan abbaa godheetu Askooyaan talaadhaa jaalatee mansi faana fiigee. Mana qabduu damma booka gororri kee akkam laphee nama hooka tokkittii koo malli maali anaafatoo mati maali. Mana qabduu damma booka gororri kee akkam laphee nama hooka tokkittii koo malli maali anaafatoo mati maali. Keenya akka jaatamaa yee Dhaliyaasa malee hin galchuun shaggee mormaan maramaa yee sumaaf lafaan nama raayi Mana qabduu damma booka gororri kee akkam laphee nama hooka tokkittii koo malli maali anaafatoo mati maali. Abbaan koofa abbaan kankeeyee waliina daldalaniiyee afaan koofa afaan kankeeyoo walitta gadadaniiyee mana qabduu damma booka gororri kee akkam laphee nama hooka tokkittii koo malli maali anaafatoo mati maali. Sirbiilakki sirbiilakki shamburraan si bitaa warqii. Sirbiilakki sirbiilakki ni naqamtee si bitaa warqii. Nyaara kee natti hin bubbuuti gara laphee tolna buuti. Sirbiilakki sirbiilakki ni naqamtee si bitaa warqii. Sirbiilakki sirbiilakki shamburraan si bitaa warqii. Sirbiilakki sirbiilakki dindirraan si bita warqii. Sirbiilakki sirbiilakki beekirraan si bita warqii.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin keenya itti fufee jira. Ijoollee meettaa gamaa Muktaar Kadir Sheeqa.
Ijoollee meettaa gamaa ijoollee meettaa gamaa maal ijoollee